Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii kudha sagal digdamii lamaaf digdamii shan irratti Waashimtan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Wiixata waxabajjii sagal bara kuma lamaaf kudha torbaa nagaan keenya Waashimtan diisii irraa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaadha.
galtumsa nagayaan soraa lakeetti oduu sanittima pirezidaantiin ameerikaa doonaald tiraampii fi daayirektarii fbi ka hojii dabru keessa hojii irraa guusan atanaaf dharaa jecha dubbii walitti deebisuu jiran waan oduu har'a qabna keessaa tokko.
biriteen keessatti filannoon gaggeeffame akka hin yaadamiin ta'aa jira oduu keessatti gabaasa qabna baqattoota oromoo saawudii irraa biyyatti deebifamuuf jiran kan ilaaleen oduu taansee gabaasa qabna kan pirezidaanti tiraampiin aangoo irraa ari'aman daayirektar fbi duraanii jeems koome kaleessa. waan dubbatan irratti xiinxala marii gaggeeffame qabna kan dhageenyeef dubbisne irratti dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya oduu addunyaa dursa sora.
eegii paartiin mormituu guddoon biriitan filannoo mana marii kalee aga guddaan mooteen duubatti bulchiinsi muummee ministeeraa biyyi suni tereesaa mee fi paartiin isii rarreeqa yaa'u jiran taan ammoo ijoollee dargaggooti filannoo tan ammoo haga guddaan murtii ijoollee dargaggootti jijjiiree jedha oduun achii arganne jalanne.
sagaleen uummataa konyaalee hanga tokko keessatti kan hin lakkaa'amne ta'us yaada irratti ciccitoonni barcuma paarlaamaa biriteen 650 keessa. addaddummaa xiqqoodhaan sagalee yayyabaan injifachuu maluu jedhama kunis garee yuunenist jedhamu biraa deeggarsa yoo argatan qofa muummittiin ministeera biriteen tereesaa meey aangoo akka gadhiisaniif paartii leebar biraa waamichi dhiyaatu ka dabalaa dhufe yoo ta'u hoogganoota paartiilee sadaffaa fi yaada irratti ciccitoonni hangi tokko gaaffii wal fakkaataa kaasaa jiru hoogganaan paartii leebar ka biriteen jeermii koorbin. biyyattii tajaajiluuf qophii ta'uu isaanii ibsaniiru filannoo kana ilaalchisee sagantaa irratti wal falmaa turre dhiyeessuuf gaafataa jirra akka leebar paartiitti ilaalcha qabnu fudhannee ka dhiyaanne yoo ta'u isaan maal akka ta'an hunduu ni beekaa jedhu kanaaf deeggarsa qabnu dabaluusaa eenyuyyuu argaa jira sababaansaas haalatti filannoo kana gaggeessine arganiiru gama kaaniin immoo sagantaa waliigalaa fudhannee dhiyaanne arganiiru waan ta'eefi jedhan. muummitti ministeeraa biriteen barcuma paarlaamaa keessaa qaban eega injifatanii booda haasawaa dhageessisaniin.
At this time, more than anything else, this country needs a period of stability.
Yeroo ammaatti hundumaa caalaa ka biyyatti kanaaf barbaachisu yeroo tasgabii qabaachuudha. Akka amma mul'ataa jiru kana yoo dhugumaan paartiin koonsarvatiif barcuma irra jireessa kan injifatu yoo ta'e yeroo tasgabii kun jiraachuusaa mirkaneessuu qaba. kan gochuuf jirrus kanumaa jedhan seenaa ammayyaa ka biriteen keessatti filannoo seena qabeessa ta'e kanaan muummittiin ministeera biyyattii paarlaamaa biyyattii keessatti sagalee yayyabaa argachuuf carraaqqiin godhan kufee jira kunis aangoorra turuudhaan paartii ayerlaand gama kaabaa bulchu kan yuunenest jedhamu waliin mootummaa mana maree keessatti barcuma xiqqaa qabu gaggeessuu danda'u gaaffii jedhu kaasisee jira. muummittiin ministeeraa tereesaa mee aangoo gadhiisu taanaan immoo paartiin leebar mootummaa waltaatotaa kan ofii hundeessuuf karaan banameef jechuudha.
pirezidaantii ameerikaa doonaald tiraampii fi daayirektarii fbi ka hajji dabrikees hujii irraa gussan jeems koome dhartichi dhar dubbate jecha walti dubbii dedeebisuu jiran koomeen kalee waan tiraamp dhossaan isaan jedhee fi waan inni kadhatee fi waan waliin jedhan koree seneetii ameerikaa durattii fi televezyiinii irratti dubbatu. na hajajamii na qarqaari waan maayikil kan ofirraa dhiisi naan jedheetin akkan waan raashiyaa fi miilota isaanii tiraamp waliin faahimatan keessumattuu iyyuu filannoo pirezidaantummaa ameerikaa keessi seenuu isaanii akkan dhiisullee na gaafatee jedhe dubbate. komeen waan inni tana didee fi hujii irra gussanii jedhaniitiin qorachuu jiran tiraamp ammoo suniif mitii jedha. komeen ammoo tiraamp tana mormachuun dhala dubbatee jedha bulchiinsi tiraamp komeen dhala dubbate seer malee gaazexeessotatti oduu himeellee jechuun jedha. waan raashiyaa fi miilota tiraamp fa'aan waliin qaban jedhaniitiin bulchiinsi mootummaa isaanii himataniin kana koreetti tolchanii qorachuu jiran. Ameerikaan waliigaltee jijjiiram qilleensa addunyaa keessa bahuun akka chaayinaan ammoo bulchiinsi jijjiiram qilleensa addunyaa irratti sadarkaa olitti ol baate tolchuu hin oolu taatullee tanaaf jecha ameerikaan akkuma ameerikaan hojjechaa baate piroojeektii hedduu jijjiiram qilleensa irratti hojjeta chaayinaalleen horiin qarqaaruu malta tanumaaf jetteetiin chaayinaa fi waldaan awurooppaa gam sagantaa jijjiiram qilleensa irratti waan waliin hedduu hojjetan qabaachuun oolan. akkuma kanaan chaayinaan ameerikaa fuula buute jijjiiram qilleensaa wayyeessuuf itti gaafatamummaan hojjechuuf deemti nam jechiisisuu jira pirezidaantiin ameerikaa biyyi isaanii waliigaltee addunyaa jijjiiram qilleensaa keessaa baasullee godina ameerikaa hedduun manneen yuunivarsiitii ameerikaa bebeekamtuu fi magaalaan ameerikaa hedduun akkuma durii kan jijjiiram qilleensaatti seerinni ittiin bulu fudhataniitiin addunyaa waliin hojjechuuf itti jiran. isis nam chaayinaa lama jiidabri keessi qabdi kaanii. fixuu isaanii mirkaneessite mootummaan paakistaan illee tanum jedha jari kun dhiiraaf dubartii afaan deebiftuufti paakistaan gama kibbi dhiyaatti fixan akka bulchootii godina baalaachistaan jedhanitti jari kan jidaabru keessa magaalaa kuweetaatti fixan reeffa jar lamaanillee arguu baatanillee isis reeffi isaanii viidiyoo irratti agarsiisu. chaayinaa taayiwaan filippinsiif veetnaam bisaan garba chaayinaa gam kibbaa duruu falmii guddoo qabdu irratti wal dhabuu jiran garbi kunin garba paasifiikiin waltajjuu biyya hedduutti dhiyaata. chaayinaan seeri jabaa baraana baafatteen garba kan keessa ijji sadiif akka namni qurxummii hin baafanne tolchuu jirti biyyooti bisaan suni dhiyaatan bisaan irratti daarii baafataniitiin qurxummii keessa guurratan chaayinaan doonii qurxummii qabachuuf naannoo sun dhufeeyyuu qabuuf qophaa'uu jirti chaayinaan lafa bal'oo kiiloomeetira kum dhibba hedduu tana akka ijji sadii keessa namni qurxummii keessan hin baafanne tolchiti taayiwaan veetnaamii fi filippins faati bisaan kan keessa qooda qabaatanillee hajaji chaayinaa kan irraa fudhachuutti hin jiran. veetnaam murtii chaayinaa tan hin fudhanne taayiwaan ammoo bidiruu achi yaa'uyyuu qurxummii guuruuf achi yaa'uuf ammoo badhaas kennuuf qophii jirti akka namni hedduun achi dhaquu danda'u dooniif bidiruun biyyoota tanaa cuftinuyyuu hajaaji chaayinaa kan didanii qurxummii guurrachuuf kurfoo jiranii chaayinaan ammoo dooniif bidiruu jisadeen kan qurxummii guurrachuuf yaa'u hin qabdiif qophaa'uu jirti biyyooti tunini. yoo bisaan mana murtii yoo bisaan irratti wal dhaban mana murtii addunyaatti matanii garbi indii gama kibbaa kunini garbi chaayinaa gama kibbaa kunini. gannatti qurxummii biliyoona hedduu keessatti hora nama miliyoon sadiitiif kuma dhibbi sadiitti tanaaf jedheetiin hojii tanaaf qaxarame tamcaqasuu jirtantu raadiyoo vii'oo sagantaa afaan oromooti. suudaan kibbaar dhallee biyyi waraanaati nam kum dhibba hedduu nam kum hedduutti itiyoophiyaa baqachuu jira akka gabaasaan akka gabaasii dhaaba baqattoota tokkummaa mootummoota unhcr irraa arganne jedhutti jarri kun waraana dhibkaaf diddigaa yookaan ammoo koleeraa baqachuu fi beelallee baqachuuf itiyoophiyaa baqata caamsaa kana qof keessa nam kum tokkoof dhibbi shaniitti itiyoophiyaa baqata fulbaan kum lamaaf kudhanii jaati jalqabee gammaatti ammoo nam kuma saddeettamni torbaatti itiyoophiyaa baqata obbo Kissuut Gabre Egzaabiyeer waajjirri unhcr itiyoophiyaatti oduu hima jara baqatee dhuuf kana ufeeggachaa biyyatti baqachiifnaa jedha akkana jedha yuyyuu jarii baqateetiin dhufu hakimoota daarii tanirra jiran ka'a nama kimanii jira nafi isaanii laalan yoo fakkeennaaf waaqni hin tolchine dhibakka koleeraa faallee irratti arganii kophaatti baasaniitiin ittiin wallaalanii jedha taatullee jara suudaan kibbaatti baqate dhufe irratti ammatti wanti koleeraa jedhan iyyuu hin argamnee jedha loli suudaan kibbaa kunniin bulchootii irratti waldhabanii dubbiin gara siyaasaa jijjiiramte namni kun hedduu dhumate miliyoon hedduun baqate oduu namaaf qabatan.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. koolugaltoonni saawud arabiyaa keessaa akka ba'aniif guyyaa mootummaan kenne sagaltamni dhumataa jira. kanneen biyyatti deebi'uu fedhan garuu rakkoo nu mudate jedhan sagantaa keenya darbe keessatti dhiyeessuun keenya ni yaadatama komee isaan dhiyeessan keessaa tokko gatiin. tikeeta xayyaaraa qaalii ta'uusaa fi embasiin Itiyoophiyaa saawudii jiru sirriitti nun keessumsiisnee ka jedhu ture har'a immoo kanneen saawud arabiyaa keessa jiraachuuf eeyyama hin qabneef biyyatti deebi'uu hin barbaanne tujubeen dubbistee jirti deebii balalii waajjira balalii Itiyoophiyaarraas kan arganne qabna kanneen ituu biyyatti hin deebi'iin hafanii too'annaa jala oolan maaltu isaan eeggataa jedha gaaffiin tujube baqattoota oromoo keessaa tokko akka jedhu.
Duras kan jiraanne namaanii miti rabbiin kan jiraanne haa ta'uyyuu malee amma mootummaan kun karoorri inni baasu sirriidha. Biyya isaa keessatti abbaan kamiyyuu mirga qaba. Haala kanaan bula biyyi kiyya jechuun mirga isaati. Dhugaadha baasuun isaa sirrii ta'ee akka biyya keenyaatitti yoo deebine ilaallu ta'e ammoo haalli biyya keenyaa ammoo hedduu isaa nama gaddisiisa. wanti deeman ammootu waan bu'aa ittiin qabne asii hadha yoo galeetiin jedhe waan jedhe tokko asii galee asii hojjedhu kana jedhe tokko miti waggaa tokkotti galee hojjechuu hin danda'u maaliif hojiin hin jiru asii yoo galee jedhe hojii naa kennuu hin danda'u anammoo akka barataatti barataa ture baradhee eega barsiisuu jalqabee eega kana ammootu mootummaadhaan waldhabbiidhaan biyyaa baane kanaafi haalli isaa immoo hedduu isaan gaddisiisaa asumatti dhokannee akkuma biraatiin jiraachuuf ani karoora kan qabu jechuudha.
mootummaan itiyoophiyaa amma yeroo ammaa lammiiwwan isaa biyyatti akka deebi'aniif haala mijeessaan jiraa jedha biyyatti deebi'uun barbaanne ati.
sani argineerasi asillee dhufanii teennee waliin haasofneerasi argineerasi haala isaallee yaada isaallee hundaayyuu waan arginee jirruufi kun soba waliigalleellee waan takka nama tokko hojii tokko banuudhaa miti karaa bannee asii mootummaa suudiitti waliigalle deebuu hin danda'a uummanni ka jedhan kun soba dubbii sobaati kun haa waliin jedhanii malee waan hojii irraan oolle jechuudha akka kootitti gara fuula biyyaatitti deebuun hin barbaada asuma taa'een dalagachuun barbaada hanga danda'ametti.
walitti qabanii waan isaan jedhan dhageenyeerra jettee eewutu walitti isin qabee maal isiniin jedhan.
Uummatuma ambaasii keessa dalagdu amma kaleessa dheengadda ambaasiin waliin dhufe ani. Haalli isaan itti hojjetan namni kumni tokko dhaabatee kun daa'ima waliin fakkeenyaaf daa'ima qaba daa'ima waliin raasaa keessa dhaabataa oolee aduun achitti na gubaatiin oole isaan ammootu sa'aatii barbaadanitti sa'aatii hojiin taane sa'aatii namni waajjira seenu tokko waajjira sa'aa isaatiin seenee waajjira sanii sa'aa isaatiin ba'a. haalli isaan itti hojjetan haala ammoo nama keessummeessu miti haala ofirraa achi nama darbuuti waan ta'eef haalli isaan mootummaan kun ammoo mootummaa kana waliin haasa'eetiin jedhu jecha haa ta'u malee kun gochaan waan agarsiifamuudha miti sababa kanaaf ani wanti galumsi guddaan hin barbaachifneef jechuudha.
Embasii maal gochuudha ta'ate biyyatti galuun barbaadu erga jettee maaliif maatii qaba ani maatii qaba daa'iman qaba daa'ima san biyya galfachuu barbaadeeti maatii kiyya jechuudha.
Ofii achitti haftee maatii biyyatti deebisuuf.
ofii asitti hafee maatii kan koo yoo danda'ameetiin jedha asii hojjetaa maatii kiyya biyya sanitti waan tokkoon jijjiiruu fi waan tokko isa gargaaruudhaaf. Wanti guddaan jechuudha wanti isaan hojjetan kun amma birriillee jedhanii eenyu imbaasiin irraa kan fudhataniitiin qarshii dhibba saddeetii fi birrii kudha torba jedha warri riyaadii durre jechuudha. Warri jidda ammootu qarshii dhibba sagalii warri ammootu dammaamii gara birrii dhibba torba moo akkasinatti fakkaata beeksisa ofii irratti baastee fuula feesbuuka isaanii irratti kanaan hordofaa jedha haala kanaan deemtan jedha baasaa turte amma ammootu haalli itti haasamu ji'a kana keessa birriilleen ni dabalaa mallan ittiin galtan hin dabalaa yeroo hin galtanillee ammootu isin jalaa hir'ataa deemaa jiran inni guddaan ammoo ammaan ji'a tokko bulii kudha shan gaheera dheengadda ji'a tokko bulii kudha shanii guutee dhiiga fuudhanii eega dhiiga fuudhaniitiin jedhan maraammarree daa'imni keessan ta'uuf keessan ta'uu baachuu isinii deebifnaa jiran guyyaa guyyaan osoo hin deemin hin oollu guyyaa guyyaan osoo achi hin deemin hin oollu haadha dhufu boru dhufu yoo waajjira san dhandhee gaafan waajjira san dhaqi jaamaan jira yoo waajjira san dhandhee gaafan ebaluun bira deemedha yoo ebaluun bira deemne ebaluun bira waan tokko argachuu osumaan dandeenye jaa bulii kudha shan akkasitti deemne dheengadda wallola wallola tarteen lammoo akkasitti hin deebisna jedhanii giddiidhaan akkasittuu deebisanii uummata haga tokko keessummeessuuf yaalii goote haa ta'u kun ammoo waan keessummeessaa jedhamuudhaa miti akka mootummaan suudii biyya hambaa waan akka baangilaadesh osoo laaltanii hindii osoo laaltanii namoota hedduu hedduu isaa osoo laaltanii ammoo hedduu isaa namatti ulfaata beektanii.
mootummaan saawudii namni tokkoyyuu eeyyama malee biyya koo keessa hin jiraatu murtii jedhu dabarseera kanaaf ati immoo ilmoo kootii fi warra koo biyyatti deebiseen ofii kooti achi taa'e dalagadhaa jettee eeyyama biyya sanaan qabdu biyyattis deebi'uun barbaaddu maal gochuuf jirta mootummaan saawudii tarkaanfiinni kana booddee fudhatuuf.
Tarkaanfiin dura fudhatu kaani rabbumatu beekaa kaani ammoo haala inni itti fudhateen adeemsa isaa laalleetu haaluma akkasiitti itti deemudha tarkaanfii fudhatuufillee adabbii mana hidhaatis yoo ta'e yookaan adabbii mallaqaatis yoo ta'e uummata kuma dhibbaa olii kan baadiyyaa keessa ta'e magaalaa keessa ta'e namoonni lammii kennaa jechuudha. Nama kuma dhibbaa olitti kan cinnetu bakka kana jira waan ta'eef kanneen qabee eessattillee hidhuu hin danda'u bakka kamillee hidhuu hin danda'u. seerumaan akka duraatitti biyya geggeessa jechuudha. Garuma biyyaa geggeessa malee wanni inni fudhu wanni inni jedhu tokko hin jiru gara inni biyyatti naqu hin jiru saaratti naquudhaa fi haraama uummata haraama eeggatu malee kuni uummata ammootu namarratti miidhaa geessu waan hin taaneef nama tokko osoo hin gara biyya isaatiitti geessani. Ani wanti tokko wanti tokko inni isin himu jira. biyyatti yoo gale fakkeenyaan kaapitaala birrii guddaa yoo qabaadheetiin jedhe eeyyama baafadhu jedhe eeyyamni kun ammootu ji'aanii miti waggaanii miti sirra dhaabataniiti waggaan hagana fidi waggaan hagana fidi taaksii wala maali kaani kaani jechuudhaan wanni bu'aan an dalagadhuu fi ammootu kisaaraan kee walqixa ta'aa deema sababa kanaaf an biyyatti osoo galee hojii guddaa hojii itti uumadhee ittiin dalagaa abdii waan hin qabneef an deemusi nu achi gallus warruma deemsa waan taaneef keessattuu ijoolleen oromoo kunneen hedduu isa waan miidhamaa jirruuf Furmaanni keenya rabbi mira malee kun wanni mootummaa suudii nu godhe tokko illee hin jiru jedheetiin akkasitti yaada akka ka'uutitti. Ijoollee hedduu wal geenyee mari'aan amma hedduun isaa bakka yaadni ol nu dhayeera ol nu makeera akka badaa jechuudha.
Daandiin balalii Itoophiyaa yeroo saawudiin koodugaltoonni biyya ishee keessa seeraan ala jiraatan akka ba'an kennite gabaabbachaa adeemuun wal qabatee kan kana dura geggeessaa ture balalii digdamii tokkorraa lakkoobsa isaa ol guddisuudhaan gara shantamii lamaan ga'uusaa ibsee jira. Namoonni garuu lakkoobsi kun dabaluun gaarii ta'us gatiin qaalaa'uun isaanii yaaddessaa jedhu. Ameerikaa kaabaatti itti gaafatamaan waajjira daandii balalii Itoophiyaa obbo Nugusuu Warquu. waa'ee lakkoobsi balaliif gatiin tikeetii xayyaaraa dabaluu waahila keenya afaan amaaraa mastaawotaaf ibsaniiru. namoonni biyyatti galuu fedhan hedduun gatiin tikeetii nutti dabalee jira jechuun komatu riyaalii dhibba saddeetiif kudhan irraa gara riyaalii dhibba sagaliitti ol ka'ee jira jedhu gatii kana gadcabsuuf yaaliin godhame jira gaaffii jedhuuf obbo Nugusuun ennaa deebisan.
በምንም ተአምር በዚህ ሁኔታ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ገንዘብ አግኝቶ ለማትረፍ gama kamiiniyyuu haala kana keessatti daandiin qilleensaa Itoophiyaa waajjira maallaqa yookiin bu'aa argachuudhaaf fedhu miti. Daandiin xiyyaara Itoophiyaa kan lammiiwwan Itoophiyaati. Lammiiwwan rakkoo keessa jiran kanaa fi daandiin xiyyaara Itoophiyaa qabeenyaa isaaniiti. Kun haala kanaan kan dhufe gatii geejibaa sirreessuuf miti. Haala jiruu fi deeggarsa gochuudhaaf jecha xiyyaarota hammayyaa kana ramadee. innaa hojjechiisu baasii irra ga'uu fi gatii madaalawaa ta'e argata. Gatiin kun dhibba saddeet, dhibba sagal yookiin immoo kuma tokkoof dhibba afur yeroonni itti ga'u ni jira. Xiyyaaronni kun martinuu gara Saawudiitti innaa barrisan duwwaa dhaqu. Rakkoo isaanii ilaallee baasii kana ofii keenyaaf dandeenya.
Saawud Arabiyaa kan jiru waajjirri hawaasa Itoophiyaa lammiiwwan biyyasaa yeroo kenname keessatti biyyatti deebi'aniif galmee imalaa qopheessuu irratti hojjechaa akka jiru ta'uu beeksise. Hoogganaan waajjirichaa obbo Shaawul Geetaa'uun galmee imalaa kana qopheessuu ilaalchisee dhiibbaarra jiru ennaa ibsan lammiiwwan biyyatti deebi'an hedduun paaspoortii waan hin qabaanneef jecha galmee imalaa kan yeroo yookaan liisee paasee kan jedhamu hatattamaan ka qophaa'uuf ta'uu ibsanii gama mootummaa saawudiitiin garuu dhumachuun kanarra jiru adeemsi galmee danqaa nuttuumeeraa jechuudhaan raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru namoonni warra kontiraataan isaan hojjechiisaa turan jalaa baduudhaan yeroo ammaa biyyatti deebi'uu fedhan ashaaraan isaanii waan jiruuf jecha innaa isaan viizaa gaafatan galmee himannaa isaaniitu gadi ba'a mootummaan saawudii labsii baaseen namoonni himatamanii jiran biyyattiidhaa ba'uudhaaf himannaa isaanii ofirraa qulqulleessuun akka irra jiru beeksisee jira. namoonni akkasii mana kontiraataan mindeeffamanii irraa hojjetaa turanitti deebi'u yookaan immoo gara buufata poolisii dhaquun waan irra jiruuf inni kun rakkoo uumeeraa jechuudhaan obbo Shaawul Geetaa'uun raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsanii jiran.
biyya amma galgala sa'a lamaaf daqiiqaa afurtamii sadii nu biraa immoo lakkeessa guyyaarra darbee sa'a tokkoof daqiiqaa afurtamii sadii qophii itti aanutti dabarra. ka dhageenyeef dubbisneerra. Daareektarri FBI duraanii James Comey kaleessa koree basaasaa kan Seenetii Yuunaayitid Isteetsi duratti dhihaachuudhaan baatii tokko dura pireezidaantii Tiraampin taayitaarraa ari'atamuu isaanii ilaalchisee ennaa ibsa kennanitti pireezidaantichi akka ajaja isaaniif amanamanii hojjetan ka deddeebisanii dhiibbaatti godhan ta'uu ibsan kun as Waashintanitti mata duree haasaa ho'aa ta'ee jira. kanarratti namoon koomishina mirga namoomaa kutaa ohaayoorraa hayyuu seeraa dooktar bayyaanaa soobaa soofsiiseeraa gara sanatti deebina.
dooktar bayyaan kaleessa daayirektarri fbi ka dhaabbata qorannoo biyyoolessaa yuunaayitid isteetsi eega pireezidaanti tiraampin taayitaarraa ari'atamanii booda baatii tokko keessatti koree senetii yookaan immoo mana maree murtii seeraaf ibsa kennanii jiru hariiroo isaaniif pireezidaanticha gidduu ture keessumaa dhimma raashiyaas dhimma adda addaa irratti dubbatanii jiru ibsa isaan kennan kan akkamitti ilaaltu.
ibsi jeems koomii akkuma jettetti kenne kun biyya kana keessatti hawwii guddaan eeggamaa ture yeroo pireezidaant Tiraamp isa hojiirraa ari'us nama hedduutu rifate ibsi inni kaleessa kenne kun. qormaata waa'ee rashiyaan filmaata Ameerikaa bara darbe ta'e keessatti gufachiisuudhaaf waa hedduu hojjattee duula filmaataa namoonni Tirampii wajjin hirmaatanis Rashiyaa wajjin tarii Hilariin akka mo'amtu gochuu irratti hojii isaanii qindeeffatamoo hin qindeeffanne ka jedhutu qoratamaa jira. Kanaa wajjin walqabatee Jeneraal Flynn kan jedhamu kan Pireezidant Tiraamp yeroo pireezidantii ta'u akka gorsaa dhimma nagaa biyyaatti Naashinaal Seekuritii Advaayizar godhatee filame dhimma kanaan walqabatee hojiirra ari'amuun ni yaadatamaa qoratamaa jira.
Ambaasaadara Raashaa waliin wal quunnamee ture sana modhara jedhe yookaan ni sobe ka jedhu.
in dhokse sanduwaa miti rashiyaa wajjiin hariiroo adda addaa qabaa horiis biyya alaarraa tarkiifaarraa argataa ture kana hunda in dhokse booddee gaa dubbiin kun baanaan namichu jirra ari'ame akka rashiyaanii filmaata san keessatti intarfiir godhe pirezidanti tiramp akka mo'atu gargaaruudhaan uma gaafiin hin jiru gamni lamaan walquba qabu walquban qabanii kan jiru qaama qoratamaa jiru kana keessatti gaa kan qorataa jiru FBI biiroo qormaataa federaalaa kan James Comey hoogganamu ture. Waa'ee FBI kan yeroo dubbannu namni biiroo kan hoogganu walaba akka gartee walabummaa qabaatu fi hojii addan cinni hojjatuuf waggaa kudhaniif shuumama biiroo cimaadha jechuudha. Pireezidanti Tiraamp isa kana kophaa hambisee kophaatti dubbatee waa'ee qormaata filiin irratti deemsiftu kana yoo lakkiftee wayyaanatti fakkaata I hope abdiin qaba hin dhiifta jedheetii jette jechuudha. Kaleessa inni akka koomiin jedhutti abdiin qaba hin dhiifta jechuun sun jechaan haa abdiin qaba jedhu malee.
Akkuma ajajaattan fudhadheera kaan inni jedhe.
Akkuma ajajaatti fudhadhee jedhe dubbiin guddaan sani. Kan biraa himannaan guddaan dhiyeesse sababni koomii hojiirraa ari'uuf kenname biiroo isaa bulchuu hin dandeenye. hojjetoonni inni taligu amantii irraa dhabanii sababa adda addaa kenne tokkoffaa sababni pirezidantiin kenne kan adda addaa kan baay'ee wal rukutu sababa dharaatii jedhe namichi kun hin sobaa sobduudha.
Ammaan dura tuuf sanariin dura akkuma pirezidaantii ta'etti immoo waliin hojjenna jedheen abdii qabaa itti fufta jedheen abdii qabaa jedheen atti dudubbataa waan tureefi wanni kun yeroo kana gidduutti dhufuu walna duraa dha'eedha kan inni jedhe.
Dubbiin akkas sanduwwaa miti itti dabalee ammas. namichi akka kaleessa himutti naaf amanamaa ta'ii jeeti pireezidant Tiraamp na gaafate looyaal naaf ta'ii jeeti na gaafate.
Mee kanarratti gaaffiin qaba Dooktar Bayaan pireezidaantiin tokko hoogganaa dhaabbata qorannaa federaalaa yookaan dhaabbata qorannaa biyyoolessaa yookaan immoo hoogganaa dhaabbata basaasaa fakkeenyaaf kan CIA amanamaa naaf ta'e ajaja koo fudhadhu bulii jedhee gaafachuu danda'a moo hin danda'u biyya kanatti.
kun gaaffii gaariidha. Biyyi kun yeroo namoonni kun itti gaafatamummaa kana fudhatan kakuu seenu. Kakuun seenan amanamummaa konstitution heera biyyaatiif seera biyyaatiif kakatu malee nama tokkoof amanamaa ta'uudhaaf hin kakatan. Kan wal faallessu kana dhugaadhaa pirezidantiin tokko hoggaa namoota abboomsee akka wajjin hojjetan godhu akka akeeka isaa san hojiirra oolchaniif poolisiin adda addaa kan qormaataa kun ammoo adda investigation criminal investigationidha kun qormaata yakkaat godhu jarri kun walaba ta'anii deemsuu qaban tokko akkaataa mootummaan kun itti caafame aangoon gargar hirameeti kan aangoo absoluut ta'e aangoo gaafii hin qabne guutuu qabu hin jiru.
Mootummaan biyya kanaa aangoon isaa gargar qoodamee jira ka jettan kana mee dhaggeeffattoota keenyaaf ibsaa akkam akkamitti gargar qoodame.
Mootummaan kun aangoo hedduu qabaa aangoon mootummaadhaa damee saditti gargar ba'a. Dameen tokko damee warra heera tumuuti. Akka amma Ameerikaatti Koongirees Seneet jedhamu kana warra heera tumuuti. Damee guddaan tokko kana. Dameen itti aanu immoo damee warra heera murteessuuti. Juudisharii kan jedhamu manoota heeraa kanaatu damee tokko. dameen biraa warra heera raawwachiisu egzekutiivii kan jedhaman kan pirezidantii fi kaabinee isaa caasaa mootummaa hojii raawwatu kana dameeleen kun aangoo murtaa'etu gargar ba'ee kennameef aangoo murtaa'e san raawwachuu duwwaa odoo ta'een akka wal eeganis godhameeti check and balance yoo heerri jallate manni heeraa aangoo olaanaa qabaa pirezidantiin dhaabaa warra heera tolchuus hin dhaaba heerri biyyaa konstituushinii yoo faalla'e fakkiin guddaan waa'ee kanaa Pireezidant Tiraamp akkuma hojii jalqabeen tiraabil baan waan jedhamu biyyoota jahan torban maqaa himan sanirraa biyyoota islaamarraa namoonni akka biyya kana seenne jedhee yeroo ajaja baasu manneen heeraa biyya kanaa bakka heddutti ka'aniit gochi kee kun heera biyya keenyaa cabsaa heera keenya faallessa jedhaniit al tokkoo miti al lama duraa dhaaban ajaja san akkatti wal tiksu jechuudha karaa biraatiin dameeleen qormaataa kun akka ammaatti maqaa dhoofte kun akka FBI jedhamu fi akka CIA jedhamu kuni hojii raawwachiiftuu mootummaadhaa executive branch keessa jiru damee san keessa jiru ta'ullee immoo hojiin isaanii hojii qormaataa hojii yakka arguudhaa hojii nagaa biyyaa waan ta'eef walabummaa qabu kana keessa yeroo seenamee hojii isaanii kana keessa gufachiisu yoo dhufe yakka obstruction of justice jedhama adeemsa haqaa gufachiisuu jedhama amma fakkeenyaaf pireezidant Trump koomii ari'uudhaan yoo yakka kana hojjatee jiraate damee heeraa addaa ka dhimma kana qoratu ijaaranii jiru paarlaamas qorataa jira qormaanni kun yoo kana dhugoomse pireezidant Trump angoosaa dhabuuf deema buqqa'uuf deema maal jedha heerri Ameerikaadha pireezidantiin tokko yoo yakka olaanaa hojjate yoo biyya gane yoo gubboo nyaate angoorraa buqqa'aa jedha.
Mee kana gara Afrikaatti keessumaa immoo garatti sagantaa keenya dabarsaa jirru kana biyya Itoophiyaatti haa fuuleffannu. Kanuma jiru kana fuunee Itoophiyaa keessa hogoone tokkoffaa dhaabbanni qorannaa amman walaba kan Ameerikaa wajjin yeroo wal bira qabamee ilaalama. Lammataa pirezidaantiin tokko yookaan immoo muummichi ministeeraa Itoophiyaa tokko dhaabbata qorannaatiin yookaan immoo dhaabbata basaasaatiin kanan sitti dhaggeeffadhuuti hojjedhu kana dhiisi sana dhiisi yoo ittiin jedhe waan yakkisiisu wanni akkasii baratamaadha.
Kun gaafii gaariidha. Biyyoonni dimokiraatik hin ta'in biyyoonni heeraan hin bulle the rule of law hin jirre garagarummaan angoodhaa hin jiru angoon hin qooddamu separation of power kan jedhamu kun hin jiru. maqaadhaaf paarlaamaan ni jira maqaaf manni heeraa ni jira egzegatiiv illee ni jira piraayim ministeriif akkana kan jedhamu ni jira maqaadhaaf garuu aangoon dhugaadhaa harka egzegatiiv paawaritti guutamee jira dameeleen kun meeshaa egzegatiiviti walabummaa hojiidhaa hin qaban warra aangoo qabu san tajaajilu paarlaamaanis rabaristaan paarlaament kan jedhamu kun waanuma egzegatiiviin ajaja heera jedheetuma malee egzegatiivii buqqisuu irratti egzegatiivii to'achuu irratti aangoo tokkollee hin qabu manni heeraatu walabummaa hin qabu waan egzegatiiviin murteessu jedhee ajaje murteessa humna siyaasaa mootummaan paartiin aangoo irra jiru jibbu yakkatti geeddaranii shororkeessaadha jedhanii hidhaa bara dheeraa itti muraa jiru.
Garuu yeroo adda addaatti mootummaan Itoophiyaa kan inni jedhu Itoophiyaan biyya diimokiraasummaan guddataa jirtu. Dimookiraasiin sichi kichuudha mucaadha guddataa jira kanaaf rakkoon adda addaa ni jira garuu gara sanatti guddataa jirra gara dimookiraasummaa guutuutti guddataa jirra jedhee keessumaa biyyoota gama dhiyaatiif ennaa deebii kennu arginaan ga'oonni Itoophiyaa yeroo kana deddeebisanii dubbatan ammam abdiin jira kanaaf.
Baay'ee dimookiraasirraa rakkoo kan qabu Itoophiyaa keessatti warra gita bitu warra mootummaati malee uummataa miti. Demokiraasiin guddina addaa kan barbaadu hin jiru. Demokiraasiin maal barbaada? Angoon mootummaa gargar hiramtee check and balance wal miizaanuu wal bituun jiraachuu. Lammata uummanni hooggantoota isaa bilisummaan filachuu yoo sababa filamaniif guutuu hanqatan buqqisuu danda'u kana achis mirga jaaramuu mirga yaada isaanii ibsachuu barreeffamaan haa ta'u dubbiin haa ta'u yaada isaanii ibsachuu yaada mormuu qabaachuu yeroo fedhan hiriira nagaan ba'anii gocha mootummaa mormuuf mirga qabaachuu mootummaanis mirga isaanii akka kabaju gaafachuu dhageettis argachuu waan akkasiiti dimookiraasii jechuun heeraan bulu jechuudha. Uummataa kanaaf qophiin ta'in moo maali guddinni isaan haasa'an dimookiraasiin guddina addaa kan inni gaafatu hin jiru.
Koomishina mirga namoomaa kutaa Ohaayoo irraa Hayyuu Seeraa Dooktar Bayyaan Asoobaa ibsanaa kennitaniif guddaan siin galatoomsadha.
anillee galatoomaan jedhaa nagaatti.
Nagaatti.
Nuti sagantaa keenya kanumaan xumurra gama keenyaa wixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.